hello my country people o oh. mariam don come out o oh, to come vex dey come dey talk say kabiyesi na im be the in fact she say out of all Ooni of Ife wives say na she be the person wey be say kabiyesi never really treat am well at all say kabiyesi never treat am well since when he be say e marry kabiyesi say if e dey count from the beginning to the end all the oloris dem wetin kabiyesi don do for dem say she wey be say na she be head of wife kabiyesi never do any any tangible thing for her hmm, my people no be small thing o all dis news dey come out when, um, because of say kabiyesi carry um, olori elizabeth go for vacation annoyance come there from one annoyance to another. Even Queen Naomi fans themselves, they were not happy. They say, it be like say, Olori Elizabeth back by herself, they, they pretend this, the but I come dey say, some of una, una no dey tell una self the truth at all. Una no dey tell una self the truth. Una know say Olori Elizabeth they dey close to Queen Naomi, They go close to her. And Queen Naomi know very well say Olori Elizabeth they marry only of Ife. Definitely, she sef need that attention. And no matter the matter, this marriage na polygamous one. only must to dey uh, do for others too. Now so, now just to balance the whole thing. But somebody like somebody like Queen Naomi they very very special too. Kabiyesi. So dat one na by by the way. So Mariam now come dey talk say Mariam say as im dey since when be say e marry kabiesi kabiesi have not taken her for vacation. Kabiyesi never buy any tangible thing when e go say e buy for am. Only Kabiyesi come dey count to say wetin wetin kabiesi don do for the rest people. kabiesi don buy house cup for Queen Ashley. Kabiyesi don buy car for Queen Ashley. Na im dey come dey ask say okay He call say Kabiyesi don buy car for Queen Naomi. Kabiyesi don do one or two things for them. but him wey be say she be Olori Mariam nothing to write home about nothing nothing wey be say Kabiyesi don do am say the marriage wey Kabiyesi marry am he, he dey do kabiyesi say na favour him do am by marrying her say even though even though say kabiyesi no marry am him for fit see husband marry say as him come marry now e come be like say na favour na him kabiyesi do am so e don do the highest favour for am to even buy am ordinary gift for birthday kabiyesi no dey do say now kabesi don't carry eh, wetin dem they call am olori elizabeth They don't take off They don't take flight take off go unknown destination nobody even know where they go go they cool off say if eh, kabesi follow do am like dat olopa no go arrest them. say so he no escort people, come palace na some people they say you wey be say you get bad character all the time na so so from one wahala to another which time kabiyesi go want to get to settle down say okay make i carry this my wahala queen go somewhere go go cool off ha my people no be small thing o so people dey mock am say na because she is not coming down she's supposed to be calm down she's not calming down that is why that is they, they are trying to say that is what she the energy where she dey around herself she's she's not building good energy around herself say so that is why so my people o this vacation this small vacation wey be say kabiyesi say make you just go cool off with elere eh, elizabeth pipo now don dey vex o oh. all dis queen naomi fans more na take am easy na make una take am easy abeg because if person just talk because una just because when una they see bloggers they lie na una dey contribute to waiting make bloggers they lie when bloggers go come see truth come talk the truth as it e be some of una go say na lie some of una go dey vex say why kabiyesi go travel with lizzie my people olori lizzie no be kabiyesi wife kabiyesi have the right to travel with any wife wey wan travel no matter what even though sef queen be come to the palace today if kabiyesi wan travel maybe he wan carry am go travel she no fit other wife dey go follow am na that is polygamy for you so nothing spoil so this one wey be say una dey vex is olori elizabeth no be human being na human being be na na blood na dey flow for im body so and she is married to ooni of so person when he marry husband he no go need at ten tion of im husband eh dem dey see like that He must need the attention of his husband and his husband must pay am attention so this one na dey say she don dey jealous queen nomi don lie no be jealous queen nomi she sef need her husband by her side na the truth be that. those of una wey be so na david dey say elizabeth go elizabeth don dey jealous queen naomi i no know wetin be the colour of una problem how answer jealous am answer na because the uh, olori elizabeth no be uh, eh, kabiyesi marry am person wey dey marry uh, husband no go follow abi una think say uh, olori olori elizabeth no go like to born he no go like to get im own pikin so which level and some of una wey be say una dey come my comment section dey come leave negative comments like as i always tell una una dey waste una time but because you leave comment five e no go even take me within a a snap of finger back up. i don delete am so you go suffer suffer suffer type type type type when you type type type immediately i see your your your rubbish comment When you comment i go just delete am the people wey dey dey comment better thing for my dis thing i dey like their comment i dey love their comment so as i dey here so i no i no force anybody who tire for the channel make e waka pass my own be say na con ten t na we dey create we are con ten t creator so we create con ten t for a living so the way una dey take this whole thing so personal but I no take am so personal because na con ten t we dey create e tough e tough for nigeria we still dey use am take dey see road All right, my people. na the matter wey dey ground be dat o oh. marian hmm. marian jealousy eh e don dey wear coat o oh. so make kabiyesi do fast so that so that we go know which one we dey o oh. because the matter wey dey ground between Olori Ronke Tobi and. Uh, which other queen e never finish o e still dey ground right my pipo na dis one na say make i just call or touch light am o make una leave una comment for comment section una have a nice day bye